Dr. Prophetess Queen Naomi, our beautiful Queen Naomi, Mama Tade Nikawo, Don't go back to the university to acquire more degree. My people, lo. All right, my Ogbongelicious people, now welcome back. Yes, our beautiful prophetess, Queen Dr. Naomi, Mama Tade Nikawo, uh, report when e be say just enter the information center wey be say i just get the informate right away say queen naomi don go back to school e don go back to this university to study mass communication my people, una know say queen naomi na prophetess of god according to reports some news have it that uh, she actually um, get a, uh, get her first degree for I think uh, bio, biology something like that. I don't I can't even remember. Then she was in school studying when the Lord called her. her uh-huh, according to some source, they said uh, she was in school when she received the call of God to go and start up her ministry, and she left school to start up that uh, uh ministry where she did do whole crusade. She's a prophetess. She's an evangelist that is what she was doing as of the age of 18. She'd already started up this ministry um, before the Union of fifa Council Waiting Good. According to report, they say she don't run this ministry for over seven years or if not, okay, because yes, it should be six years because shortly before she married, uh, um, before after she married um, of the, the ministry celebrated seven years uh, anniversary, yes. So naomi start quite early serving god dat is what she knows how to do beta and uh, una kabiesi wen e be say e like good tin um, e com stick with naomi say na wit naomi wan marry com marry am com promise her heaven and earth com marry am. but um, why oni of ife dey busy busybody dey marry marry dey do uh, dey pursue according to some adage una dey tok say. when person they pursue two rats at the same time you know they catch anyone you see um, there's a motivational speakers they say spirit of focus focus you see there's nothing that is worse as when somebody is not focused you should be focused you, you should know what you want if you look at this queen naomi you go see say she's a very intelligent girl she knows what she wants she's very focused she's very determined she knows what she wants and um, she cannot um, how, how will I put that English now she cannot um, settle for the for the less or in the name of because of say I want to be Olori I want to be Kabiyesi wife I want to be the the uh, the queen I want to be Ooni of Ife wife and just as the rest now dey hustle they want to answer um, queen by all means they want to marry Ooni of by fire by force why people dey rush dey go the palace dey make passes at Ooni of and Ooni of Ife dey dey carried away with the whole power tussle Queen Naomi don drop everything he say vanity upon vanity all is vanity she dey busy herself now with her study she study mass communication she want to off herself from all this gbaz gboo and di rest she no get dia time she no even get oni of ife time she don face her life she don go back to school and eh, my pipo una know say depression is real eh, because of dis whole thing wey be say queen naomi pass through una know say she still young ah my pipo she has to off her mind from all dis. stuff thank god say she get a good mother that will help her to be looking after her son while she is in school so our beautiful prophetess don't go back to school to busy herself to busy her mind yes because every day na her matter uh, naomi do this naomi no do that naomi do this naomi she don't tire for the whole thing and thank god for she has a very good family a very good support system whereby they can really um, check on her really take care of her because whether una like it or not oni una kabiyesi no try at all he no try the guy fuck up well well he no try at all mm-mm. no be so woman wey be say na you this gwagwaram you do finish no no no no if Ooni of Ife continue like this huh, me i pray make e better for am o oh, but if e continue like this, eh all dis women you see all dis women when e be say e, e dey rush am na dem go bring him down for if e continue like this, even the marian sef when e be say only of ife marry just barely three weeks ago go don dey hear am hot go don say child who send me who send me una think say na to marry only of ife be di thing you can see di ridicule see di kind riduku wey be say marian dey receive how can you just marry a man you no no autumn of love no element of love The next thing na two women agboza even three sef because dr elizabeth um, uh, uh, queen ashley then dis uh, one wey be say uh, elizabeth so all of them, single mother single mother single mother elizabeth get two children uh, ashley one um, uh, uh, mary and her own is not confirmed but people say she get we no know because it has not been confirmed some people wey know am say nothing like that she has not been married before she never born before then the one be say dem dey call tope that one mother of two uh, lola that one belle no green come then uh, people dey laugh say okay all those dem lola dem talk all those one wey be say dem make the, uh, the palace unbearable for queen naomi where dem na queen mariam don come pursue dem as e pursue dem into too say im go balance gidigba see am dem no even allow her enjoy her marriage she never even finish her own marriage people dey talk say that prophet when he be say he prophesy for na um, for uh, kabiyesi when he tell am say make e go marry two at the same or three at the same time say na that time na all of them go stay um, me i no believe in that kind of prophecy at all because one thing i know be say if kabiyesi like make e marry ten at once if he no change e attitude towards women if you no change the attitude towards women if you think say women na piece of furniture or piece of trash wey e be say im go just carry keep for house then dey do them anyhow dem go follow leave too yes because these women of these days na end time women dem be end time women different from our mama generation wey be say dem tolerate enough you see wetin happen to alaafin for you the way they enter oloris dem run leave palace una know say our mama in those days They say if they marry king on no account she dey open your mouth say you no go marry king again but you see wetin happen to the end time oloris for uh, laafey oyo palace The ones wey fly fence fly comot The ones wey run go lagos wey na kabiyesi even say make dem go catch them. dey run the ones wey even come come out come say kabiyesi uh, that is um, uh, eh, iku baba na him be dem dey call uh, eh, alaafin ofoyo say he maltreat am say he threa ten am he come out at the end of the day una see how the whole thing play so the information wey be say i carry come for una na to let una know say our beautiful prophetess dr queen naomi don go back to school for some of una wey be say una dey insult am say Eh, she be school dropout for una information di grace wey dis girl carry eh, even those professor dem no carry am o una know say nigeria una too like certificate for una information bill gate di owner of microsoft wen e be say na bill gate na im make us dey do all dis computer tins so. na im e no follow go school mark azuka how dey call am that's mark zubashev abi na her dey call am. di owner of eh, facebook mark azuka na i dey call am mark or mark zubakeck i dey i no even know dat name sef mark something mark azuka dat one na dem say na school out e no kuku go so but they become great na for nigeria here na im we carry eh, fat fat certificate dey waka hunger hunger dey wire pipo big big certificate fat fat one. still pipo wey be say dem no go school na dem now una dey eh, contest for una dey help dem dey protest pipo wey no fit confidently bring out dia certificates. dem go tell una say today certificate burn for fire buhari own we no see tinubu own we no see na dem be una president na dem want to be una president. den una too value certificate for dis nigeria. value certificate to the send of people go carry doctorate degree dey go apply for driver for dangote company what a shame for abroad once dem don notice pikin say pikin get talent dem go focus on the talent leave certificate for one corner so long as the pikin get the basic basic education know how to read and write Correct. nigeria if you no go get eh, first degree when you get the first degree even if you like take am flush toilet -huh. they go dey answer say dem go school well me i believe say when naomi dey go back to dis school no be because of say she actually need di certificate maybe she just want to get di certificate just for getting sake and to upgrade herself and to remove her mind from all dis uh, things wey maybe say dey happen to di uh, kabiesi because its very heartbreaking whether una like it or not Kabiesi and Queen Naomi then born. And Queen Naomi has a son for Kabiesi. Na im pikin papa. Na Tade the cow father, na im ridicule like this, na im dey na marry marry like say every eke market days, for four days. For four market days they marry. The thing is so shameful, it's so disrespectful and the rest. Alright my people, me I wish um, Queen Naomi the best in her life endeavor and i pray that um, man when e be say e go cherish am when e go love am just as uh, queen wura don move on queen wura um, na one of the queen when e be say when e comes to marriage ah god bless am with the marry marry queen wura don marry three prominent men na the fourth one na im dey with her she come dey peaceful so i believe that queen naomi god go give queen naomi good husband when e be say e go love am e go value am e go cherish am and then eh, everything wey be say she dey do she will prosper may god protect her e shall be well with her and uh, also Tade Nikawo god will bless Tade Nikawo i believe that whatever that happen there is a purpose for everything god send Naomi to the palace to deliver that boy yes God just sent uh, Queen Naomi to that palace to have that boy because um, the ridicule and shame don too much for Oni of Ife. God just want to even the Oni of Ife confirm and say im wait patiently im pray patiently for God and God give am Queen Naomi but this time around im want to use im hand choose not God again so uh, we wish am all the best we wish am all the best but my people o oh, uh <laughs> -huh, we go dey see how things dey go all right this is Maureen Gist TV leave your constructive comment for the comment section Wanna have a beautiful day bye